iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi ubu ni saa kumi n'imwe n'igice zo mu gitondo mu burundi no mu rwanda dutangiye ibiganiro byacu byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwaramutse aho muri hose muri kumwe na edi rwema uyu munsi ni ku cyumweru mu kanya gato turatangira tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda kiza kugeza isaa kumi n'ebyiri guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo mbere y'ibyo byose ariko reka tubanze tubagezeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya
mwaramutse di mwaramutse namwe inshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na federike nkurikije igiye kubashikiriza amakuru y'incamake y'amakuru twateguriye igitero cyakozwe n'umurwi w'iterabwoba ku ihoteli yo ku murwa mukuru wa somaliya mogadisho ejo ku munsi wa gatandatu carahitanye ubuzima bw'abantu cumi na batanu mu gihugu ca gana umurwi ujejwe gutunganya amatora atekanijwe mu kwezi kwa cumi na rimwe uvuga ko witeguye abategetsi bo mu bihugu bigize ishirahamwe ry'iburaya bagize inama ku munsi wa gatandatu basaba ubwongereza kwihuta kuva muri iryo shirahamwe ido n'ido y'aya makuru mu gihugu cya somaliya abapolisi batangaje ko uruhagarara rwari ku ihoteli yari yafashwe n'abakora iterabwoba rwarangiye nyamara ngo abantu cumi na batanu barahasize ubuzima umurwi al qaida ukora ibitero by'iterabwoba watangaje ko ari wakoze ico gitero ukaba wavuze ko iyo hoteli ikunda kugenderamwo abatetsi yo muri leta ya somaliya abapolisi bavuga ko abantu bari muri uyo murwi w'iterabwoba baturikije imodoka yari yatezwemo ikibombe iri imbere y'ihoteli na so hablod ejo ku munsi wa gatandatu ku muhingamo hanyuma abagize abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho bagaca binjira muri iyo hoteli bariko bararasa bongera bagira abantu imbohe abapolisi nabo baciye binjira muri iyo hoteli batangura kurasana n'abo bantu baciye baguma bagwanira mu kibanza gikikuje kiri ku gorofa ya nyuma abantu bavyiboneye bavuga ko imivimba y'abantu yari imbere y'iyo hoteli hamwe no mu modoka yariko irasha umutegetsi akorera departement ya leta y'amerika yatangaje ko amerika yamirije ico gitero kandi ihojeje imiryango y'abaguye muri ico gitero hamwe n'abanyasomaliya bose ico gitero kibaye mu gihe abayisilamu bari mu kwezi kwa ramada abagwanyi bo muri uyo muhari ukora ibitero by'iterabwoba bama bakora ibitero mu gihe ca ramada cane cane mu gitondo ca kare canke ku mugoroba igihe abantu baba bakoraniye mu gisabisho umuvugizi w'umurwi ujejwe gutunganya amatora mu gihugu ca Ghana avuga ko uyu murwi uriko urafata ingingo zizotuma witegura neza gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu amatora abashinga amateka hamwe n'amatora ku mitumba atekanijwe ku igenekezo ry'indwi ry'ukwezi kwa cumi na rimwe Eric Zakpasu yavuze ko umurwi ujejwe gutunganya amatora wishimiye igikorwa umaze kurangura mu twigoro two gutegura no gutunganya amatora ico gikorwa ngo catanguriye mu kwandika abakiri bato bashikanye imyaka cumi n'umunani muri uyu mwaka hamwe n'igikorwa cyo kwandika abantu batari bashoboye kwiyandikisha gutora amatora yabaye imbere igikorwa cyo kwandika abatora carangiye ku igenekezo ry'umunani ry'ukwezi kwa gatanu kiri mu ntumbero yo mu rwi yo kurangiza no gushira abona urutonde rw'abantu bazotora muri ayo matora yimirije pasu yavuze ko ibintu umurwi ujeje gutunganya amatora umaze kurangura byerekana kuzokoresha amatora yemewe na bose kandi akozwe ku mugaragaro yamara icyo gikorwa cyo kwandika abazotora carahuye n'ingorane igihe sentare nkuru y'igihugu yavuga ko abantu biyandikishije gutora berekanye amakarata yo kwivuza karate ya assurance gusa bakwiye gukurwa ku rutonde rw'abantu bazotora abacamanza bafashe iyo ngingo bavuga ko umurwi ujeje gutunganya amatora wakoze amakosa mu kwandika abantu berekanye amakarata yabo yo kwivuza abacamanza basabye umurwi ujeje gutunganya amatora gushira mu ngiro iyo ngingo ya sentare muri iki gihe kandi umurwi ujeje gutunganya amatora mu gihugu cagana watangaje ko ufise umugambi wo kongereza ibibanza vyo gutoreramwo mu gihugu cose abategetsi bo mu bihugu bitandatu byo mu bihugu by'i buraya byatanguje ishirahamwe rya buraya bakoraniye i berlin mu gihugu dagi ejo ku munsi wa gatandatu mu gitondo mu nama itari yateguwe kugira ngo bavugane kazoza kishirahamwe ry'ibihugu by'Iburaya kandi kugira ngo batera kamo igihugu cy'Ubwongereza kagisaba gutangura ibiganiro mu buryo bwihutirwa bushobotse bwo vyo kwiyonkora kuri iryo shirahamwe abo bashikiranganje mu gihugu cy'Ubudagi Ubufaransa Butaliyano Ubuholande Ububirigi na Luxembourg Luxembourg barasohoye itangazo risaba igihugu cy'Ubwongereza gutanga umuco wereke ingingo yatowe ku munsi wa gatanu yo kuva muri iryo shirahamwe hamwe no kuyishira mu ngiro mu buryo bwihutirwa umushikiranganji w'igihugu cy'Ubudagi ajejwe imigenderanire Frank Walter Steiner yavuze ko iyo nama itize ikibazo kimwe gusa ciyo ngingo y'abongereza ahubwo yihweje n'ibibazo vy'impunzi ubushomeri hamwe n'umutekano mu bihugu bigize ishirahamwe ry'Iburaya Steiner yarateye akamo kandi ibindi bihugu biri mu iryo shirahamwe kabisaba kwisunga umugambi w'abatanguje iryo shirahamwe ari wo mugambi wo kwirinda intambara inyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose ejo ku munsi wa gatandatu kandi umutegetsi Jean Paul ati nkunda cyane ibiganiro bya ejo reka nawe Jean Paul tugushimire cyane ubu butumwa rero tubuhiniye ku bwa Benita uri Rwamagana aho avuga ko abafite ubumuga bafite ubushobozi nk'abandi bose ariko nitwasoza ubu butumwa Eh, muratubabarira ivyuma ngaha ndabona ko biriko biragorana gatoyi ndabona engineer ambwiye ko hariho ibintu biriko biragorana gat- biriko biragorana gatoyi ariko nibaza ko mu kanya gatoyi aza kubitunganya amakuru twari ko turabashikiriza n'amakuru yerekeye eh, uruhagarara rwabaye nyuma yaho igihugu cy'ubwongereza kiviriye eh, mu ishyirahamwe ry'iburaya twari ko tuvuga ko hariho umutetsi umushikiranganji w'igihugu cy'ubwongereza cy'ubudagi Steimer yateye akamo kandi ibindi bihugu biri muri iryo shyirahamwe kabisaba kwisunga umugambi w'abatanguje iryo shyirahamwe ari umugambi wo kwirinda intambara nyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose indege z'ingwano z'igihugu cy'uburusiya hamwe n'iz'igihugu cya siriya zarishe abantu bashika mirongo ine na batanu barimo abana ejo ku munsi wa gatandatu mu gisagara co mu buseruko bw'igihugu cya siriya nk'uko ishyirahamwe ry'abanyasiriya rihanira hagati ya muntu rifise icicaro mu gihugu co- c'ubwongereza ribivuga iryo shyirahamwe ryavuze ko ivyo bitero vy'indege vyaguye mu gisagara ca Coreye mu ntara ya Deir el Sur gihana urubibe n'igihugu ca Iraq kandi kiri mu minwe y'umurwi w'intagondwa z'abaislamiste ISIS ejo ku munsi wa gatandatu nyene umurwi urwanya ubutegetsi witwa Syria Democratic Forces umurwi ugize urunani rw'abagwanyi ba Kurde hamwe n'abarabu ushigikiwe n'ibitero vy'indege z'ingwano z'urunani rurongowe na leta zunze ubumwe za Amerika uratanye mu mitwe n'abagwanyi b'intagondwa ISIS mu gisagara gikomeye cyitwa Manbij gitsum- gicumbitswemwo n'umurwi ISIS indege z'ingwano z'igihugu c'Uburusiya zatanguye gukora ibitero vy'indege mu mugambi wo gushigikira perezida w'igihugu ca Syria Bashar al-Assad kuva mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu
turamushimiye cyane mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi ijwi ry'amerika i washington dc muri aka kanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda ibihe byashize byasi igihe cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
reka dutangire ikiganiro twifuriza abayisilamu bose kugira igisibo cyiza kandi namwe mufite imyemerere itandukanye amahoro y'imana abane namwe muri sitidiyo uyu munsi ntago ndi njyenyine mugiye kubana nanjye kirisipe mizero ariko ndi kumwe n'umunyarwandakazi amahoro y'imana bane namwe ni dorine ndahumba ubasuhuza tubahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi kirisipe umeze ute ndaho meze neza cyane wowe umeze ute dorene nanjye ni uko meze neza cyane pe Mm, ni mu kiganiro ejo turi gutangira kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm dutangira ikiganiro dorine uyu munsi tugiye kuganira ku ki hakunze kugaragara amakimbirane ashingiye ku kutavuga rumwe ku muco bitewe n'iterambere rigenda rizana ibyaduka mu muco nyarwanda impungenge zikaba amaherezo y'umuco nyarwanda zitandukanye rufite turagaruka ku makimbirane aturuka ku myumvire ku rurimi rw'ikinyarwanda gusa aha turibanda ku iterambere n'imikoreshereze yarwo Mm. ese hanze aho abantu batekereza iki ku ikoreshwa ry'ikinyarwanda kivanzwe n'indimi z'amahanga abanyarwanda se bavukiye cyangbo bakuriye hanze y'u rwanda bo babibona gute inteko y'umuco n'ururimi ifite uko ibona kandi ifasha ibi byiciro byombi ni mu kiganiro ejo mukurikiye kuri radiyo ijwi ry'amerika hari igihe uza akanguka amasuya wagahumuka uza asanga agatima kagihari ni christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu stay in touch
bakunzi bacu rero nimutangiye mudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo nimero ni zeru karindwi umunani ine rimwe makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri gusa mbere yo kuva imuzingo iki kiganiro ndabona uwikeza christelle na maurice shyaka bamaze gutegura ubutumwa bw'abakunzi bacu Mm, reka tubahe umwanya turagaruka mu kanya
murakoze cyane Crispin na Dorine kuduha ikaze muri studio amahoro y'imana akomeze kubana namwe mwese dukomeje kubana mu kiganiro ejo reka mbonereho rero kubaha ikaze muri uyu mwanya twahariye gusoma ibitekerezo ndetse n'inyunganizi byanyu mwe bakunzi b'ikiganiro ejo ngendishyaka Maurice mfatanyije kandi na mugenzi wanjye wikeza Christella Christe wakibutsa abadukurikiye insanganyamatsiko y'ikiganiro ejo cyatambutse mu cyumweru gishize yego muri reka abakurikiye ikiganiro tubibutse ko insanganyamatsiko yagarukaga ku bushobozi bw'abafite ubumuga mu muryango nyarwanda ubu butumwa rero reka tubuhere ku bwa emmanuel witonze uri i nyabikenke aragira ati abafite ubumuga bafite agaciro nk'abandi bantu bose mu muryango nyarwanda ndetse akomeza avuga ko bagera ku bikorwa bitandukanye byo kwiteza imbere naho uzamukunda idaya uri i nyamirambo mu mujyi wa kigali avuga ko abafite ubumuga bafite ibikorwa bitandukanye byo kwiteza imbere ndetse agaruka no ku badafite amikoro ko bakwiriye kongererwa ubushobozi bakajya mu makoperative bakabasha nabo kwiteza imbere alphonse mu karere ka kicukiro mu butumwa bwe arahunga mu rya bagenzi be agira ati abafite ubumuga bakeneye byinshi mu kubitaho ko kandi yari afite igitekerezo ko twazagira umwanya wo gusura abafite ubumuga batuye mu mujyi wa kigali ko nabo hari byinshi kandi bakeneye gusurwa no kuganirizwa kuri byinshi alphonse reka twizeze yuko tuzabikoraho mu biganiro byacu bitaha hari undi mukunzi w'ikiganiro aragira ati ndi rugamba inyuma mu karere ka nyagatare k'i karangazi narimba kumbuye pe kandi mpora nshimishwa n'ibiganiro byiza mudutegurira murakoze cyane pe yego nawe kandi urakoze reka dukomereze ubu butumwa ku bwa jean paul ati nkunda cyane ibiganiro bya ejo reka nawe jean paul tugushimire cyane ubu butumwa rero tubuhiniye ku bwa benita uri i rwamagana aho avuga ko abafite ubumuga bafite ubushobozi nk'abandi bose ariko ntitwasoza ubu butumwa tutabanje gushimira mwe mwese mwatwandikiye mukaduha ibitekerezo byanyu ndetse n'inyunganizi tubonereho rero no kubibutsa ko mushobora no kutwandikira cyangwa se mukaduhamagara kuri nimero ya telefoni ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri nanone kandi mwaduha ibitekerezo byanyu munyuze ku mbuga nkoranyambaga nka instagram twitter ndetse na facebook aho hose wahadusanga ugiye ahashakirwa ukandikamo ijambo ejo yufu eko mu magambo afatanye ndetse kandi wanatwandikira kuri email yacu ariyo feedback ejo at gmail dot com reka nshimire cyane mwese twabanye mu mwanya w'ibitekerezo byanyu naho ubutaha mu mwanya nk'uyu
Ikinyarwanda ni ururimi rw'Abanyarwanda rufite inyuguti makumyabiri n'enye zirimo ibice bibiri ari byo inyajwi eshanu ndetse n'ingombajwi cumi n'icyenda z'indagi izi ndagi nanone zivamo ibihekane bigizwe n'ingombajwi ebyiri eshatu ndetse n'enye ururimi rw'ikinyarwanda kandi rufite umwanya ukomeye mu mibereho y'abanyarwanda kuko rubaha kugaragaza imbamutima zabo gushyikirana baganira bungurana ibitekerezo banagezanyaho ubutumwa
uru rurimi rwanditswe n'abapadiri i kabgayi mu majyepfo y'u rwanda ruhamya umunyarwanda udafite isoni n'ubwoba by'umuco we
Crispin abantu bakuze bashyira mu majwi urubyiruko mu kuba aribo bavugana ikinyarwanda bakivanga n'indimi z'amahanga bityo bagenzi bacu david hitimana na lazari buregarege begereje mikoro urubyiruko rwo mu mujyi wa kigali ndetse no mu karere ka ruhango bagira icyo bababwira kuri iyi ngingo Mm. ese waba utekereza iki ku kuvugana ikinyarwanda ukivanga n'indimi z'amahanga impamvu ituma abantu bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bavangamo n'indimi z'amahanga hariya ngo ni biterwa n'amateka yaranze u rwanda aho abanyarwanda babaye mu bihugu bisa nk'aho bitandukanye byatumye rero nyuma ibihe biza guhinduka aho abanyarwanda baratahuka bageze mu gihugu bakoresha za ndimi noneho zivanga n'abandi banyarwanda bari basanzwe bakoresha ikinyarwanda muri rusange iki gihugu cy'u rwanda kirimo abantu batandukanye baturutse mu bihugu bitandukanye noneho kubera ko rimwe na rimwe batazi icyo kinyarwanda aba yarafashemo dukeya mu kinyarwanda byamunanira akaba yabasha kuvanga na rwa rurimi noneho n'abo ahasanze bakagenda bafata uwo muco ikindi nanone nabonye mbona ahanini biterwa n'iterambere turi kugenda tugeramo navuga ngo ni nk'iterambere riri kuza kugira ngo wumve ko ubujiji burimo buragenda bucika mu bantu ariko ngiye ku giti cyanjye ahubwo mba mbona ha- hagenda hazamo nko kugenda biyemera atari iterambere nimba tugiye kuvugana n'abanyamahanga nituvugane n'abanyamahanga tumenye ko umuntu tugiye kuvugisha ari umunyamahanga nimba ari umunyarwanda tugiye kuvugana naye dukoreshe rwa rurimi rwacu gakondo rw'umwimerere kugira ngo tubashe kumvikana neza njyewe nshobora kuba wenda narize ariko abo ndi kubwira ubutumwa batarize icyo gihe mesaje ishobora gutambuka nabi ubutumwa bugatuma butumvikana rimwe na rimwe ugasanga ntabwo byumvikanye kandi bitewe na kwa kuvanga ururimi njyewe icyo mbona kinini cyane gituma ibyo bintu biba ni uko igihe kinini mu gihugu harimo indi- indi- indimi nyinshi mbona yuko wabanza ukamenya aho ugeze n'uwo uvugana nawe uko yaba ameze n'uko yifata Eh, njyewe icyo nabivugaho urebye muri rusange usanga ururimi rwacu rumwe ruragenda rutakara ariko iyo mbirebye hano hanze n'iterambere igihugu kirimo kiragenda kinyuramo usanga hari ibintu twavuga ngo nu- ngo ni iterambere iterambere rigenda ryica ururimi kandi biramutse bidafatiranywe hakiri kare dushobora kuzisanga nta rurimi rw'ikinyarwanda rw'umwimerere rukiriho akenshi na kenshi kubera igihugu cyacu tuba twaragiye twiga indimi zitandukanye kandi ntituzimenye neza aricyo kintu gituma cyane cyane tugenda tuvangavanga indimi ugasanga icyongereza sinkizi neza igifaransa sinkizi neza n'ikinyarwanda akaba ari mpamvu tugomba tu- tugenda tubivangavanga kandi tutanabibizi neza tudafashe kimwe ngo tukimenye neza
ese mwe mudukurikiye mwaba mutekereza iki ku kuvugana ikinyarwanda mukivanga n'indimi z'amahanga ibitekerezo byanyu ingero cyangwa inyunganizi kuri iyi ngingo mushobora kubitwoherereza kuri nimero 0784 12 82 32 cyangwa 07 28 02 82 32 ni mu kiganiro ejo mukurikira buri ku cyumweru kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm amateka y'u rwanda yatumye benshi mu banyarwanda n'abanyarwandakazi bahunga igihugu cyabo bajya kuba mu mahanga yaba mu karere k'ibiyaga bigari afurika muri rusange ndetse no ku mugabane w'i burayi
aba banyarwanda by'umwihariko abavukiye ndetse bagakurira muri ibyo bihugu bahura n'ikibazo cyo kutamenya ikinyarwanda neza abakigerageza ugasanga baba bazi amagambo make bikabatera ipfunwe yo kukivuga
Uncle Austin ni umuhanzi nyarwanda wavukiye kandi akurira mu gihugu cy'ubugande gihana imbibi n'u rwanda ni umwe muri abo bakoresha ikinyarwanda batakizi neza
ubu ngubu nda- nkoresha ikinyarwanda kenshi bishoboka ko vokabulari yanjye yiyagure menye amagambo menye byinshi byinshi byinshi kuko hari amagambo menshi ari n'imigani mvuga abavukije mu gihugu batibuka cyangwa se batazi muri sosiyete bisanzwe bagufata bate bitewe n'uko bavuze ikinyarwanda bivanzemo n'ururimi rw'icyongereza ni eh, ni ibintu bi- bigoye by the way nkanjye ndakubwira ingorane nahuranaga nazo ikiganiro cyanjye ntabwo ari cyiza n'ikinyarwanda cyanjye bakajya kumva ko harimo na akisa iyo kuba nakuriye uganda ugasanga iyo uri mu rwanda bakwita umuganda iyo ugeze i bugande bakwita umunyarwanda ukisanga rimwe nigeze ku bwana ahubwo wama nkaziturira muri no man's land ahari hagati y'u rwanda na uganda ko n'ubundi mu rwanda niba ari gushaka bari kunyita umugande n'ubugande bari kunyita umunyarwanda ubuse ndi uwahehe Eh, so ugasanga wenda nkanjye nk'umuhanzi uririmbye indirimbo wenda ikintu yanacyumvise icyo ushatse kuvuga ariko ukavuga nka ngariya jambo yaririmbye nabi ngo niyo mpamvu ugasanga bari kwibagiza amateka y'igihugu n'ahantu abantu benshi bavukiye n'ahantu abantu benshi benshi ibyo bakiyemo ahubwo ugashyira imbere kumvisha umuntu ko wenda yavuze nabi ikirimi kandi sometimes it's not, it's not the solution nta nubwo ari wo muti kuvuga ngo wenda umuntu azige neza ikirimi
Doreen ubona ari gute umuntu utazi ikinyarwanda abakizi bakamufashije kukimenya ntibikwiye kumuseka nk'uko Austin amaze kubivuga ahubwo mu gihe akivuze nabi bakagombye kumwunganira bakajya bamukosora
birumvikana noneho uyu n'undi uzwi ku izina rya ambasaderi w'abakonsumateri mu rwanda we yatangiye avuga ikinyarwanda abantu bagaseka none nawe agikoresha nk'urwenya hariho rero urubyiruko rumusanga na rumwe rutumva gahunda za leta ngo hari gahunda nziza yitwa kwihangira umurimo ari nko umusore z'ubundi nafasanye ibira televiziyo mu gitondo cya kare ndamufata nti niko nturi mu biki arambwira ati nari mu gahunda ya leta nti yihati yo kwihangira umurimo urwo rubyiruko rumwe ndabwo rurumva gahunda za leta e, nitwa jackson rugambwa mu mazina ababyeyi bampaye ariko ubundi abandi banyarwanda bamenyereye ko nituye ambasaderi w'abakonsumateri mu rwanda ikinyarwanda ndababwiza ukuri ko ari ururimi rwiza kuko ikinyarwanda ni ururimi rutuhuza nk'abanyarwanda kandi ni ikintu cyiza yuko mu rwanda nta kibazo nta muntu wishyura amafaranga ya taranziresiyo cyangwa se intapuritation twese tuvuga ururimi rumwe ni ibihugu bikeya muri afurika bifite ururimi rumwe kandi ni ikintu abanyarwanda cyari gikwiye kutuhuza kuruta uko cyatutanya mbese ni izihe mbaraga wakoresha kugira ngo uvuge ikinyarwanda nk'icyo uvuga kuri ubu
urugendo ndabo rwari rutoya rwari rurerure naze ntabasa no kuvuga ngo abantu banyumve ariko noneho ugenda sima ko akisa yanjye yambereye n'impano ubungubu iyo mvuga gutiya abanyarwanda benshi baraseka bakatembagara ugasanga bimboneyemo n'akafaranga ubutasa bw'ibintu bushobora kuba ikintu cyiza iyo abantu bakirebye muri iyo buri pozitive ntabwo ari ururimi ni ikintu cyivurwa kiva ku mwanya umwe kikajya ku wundi hano rero turagenda tutira amagambo ururimi ruragenda rukura kuvuga ni kominikasiyo niba nkubwira kumva iyo niyo papasi y'ururimi ubu hari na porogaramu yo kuri televiziyo ntibavuga bavuga yo kubwira abana ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ni byiza ariko utarabigeraho kuri urwo rwego amajyambere ntituyagereraho kimwe abo nabo bihanganirwe bakirwe neza mu muco nyarwanda no mu kinyabupfura buhoro buhoro bazagenda barufatira aho rugeze
kirisipe birumvikana umuntu abishyizemo imbaraga ikinyarwanda yakimenya nk'uko ambasaderi w'abakonsumateri yabigenje reka dushimire aba basore bombi badusangije imivugire yabo y'ikinyarwanda bityo reka dufate akaruhuko tugoroke mu kanya nyuma y'iyi ndirimbo umuhanzi king james agira ati nturare utabivuze nturare utarivuze iby'ejo bibara b'ejo wasanga hari undi umukunda akagutanga akarikocora numubona umuha akarabo akigusuhuza umuha akabizu uti ese sheri ubibona ute ese ubona ntarakwihebeye mwikofi mfitemo agafoto kawe iyo ngukumbuye ndakareba ooo uti sheri ooo utishotse mami kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
ibyo nkubwira bimva ku mutima uta amagambo yose nubwo yancirana irisigaye ni ukumukunda yo nturare utabivuze nturare utarivuze
mwe mwese mufite inyota yo kumenya ikinyarwanda reka ngire nti nimurare mutabivuze ibyaje bibara beje doreni iyo niyo gahunda ya kirisipe wasanga hari undi umukunda akabara akabajyana karikocora mutinde mufate agatoki umujyane mu kajardin umufate ku matama umwongorere utese waba uzi neza uko uteye utese waba waba uzi neza uko usa njye mbona usa nk'akarabo k'iroza bivuge bivuge bivuge uruhuke bivuge bivuge gera kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo bivuge ikiba kibe ntayitinya itarungurutse uti ni ukuri si nshaka kukurya umutima ibyo nkubwira bimva ku mutima uta amagambo yose n'ubwo yanshirana inteko y'umuco n'ururimi ivuga ko ururimi ari igikoresho nyamuryango cy'ubwumvikane gishingiye mu gukoresha ubushobozi kamere abantu bifitemo bwo kumvikana bakoresheje ururimi iyi nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yashyizweho yifujwe n'abanyarwanda ubwabo dore ko inshingano zihariye z'iyi nteko ari ukurengera no guteza imbere ururimi n'umuco kubisigasira mu miterere yabyo ndetse n'ibindi birinda ubusugire bwabyo maxime rindiro na ineza charlotte batugeraho iyi nteko y'ururimi n'umuco ikorera mu mujyi wa kigali ni mu kiganiro kirambuye na modeste nsanzabaganwa uhagarariye ururimi muri iyi nteko umuco ugaragarira mu rurimi iyo uvuga ndetse baranavuga ngo ururimi ni ingobyi ihetse umuco kuko burya amahanga y'isi yose kenshi tumenyera mu rurimi rwacu twivuga ibyo byose bica mu rurimi rwandikwa cyangwa se ruvugwa twicaye hasi ngo dushake uburyo twakumira iryo tira ryo kusanya bigira ingaruka cyane ku rurimi rwacu abantu baba hanze cyangwa se bavukira hanze y'igihugu baba bashaka kumva bavuga ikinyarwanda se cyangwa bakumva kuba bakiga kugira ngo bakivuge nabo ese gahunda bo mubateganyiriza iki muri gahunda mufite muri leta Eh, ntitubibagirwa batangiriye kubari hafi birumvikana abo tubana niyo gahunda iriya mujya mubona bavuga ntibavuga kuri radiyo kuri televiziyo mu- ku mbuga nkoranyambaga eh, mu binyamakuru byandika imvaho hirya no hino twarata twanditse igitabo ubu aho kigeze cyararangiye aho kigeze eh, dusohoye kugishyira ku mbuga ku buryo burinzwe ku buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo buri muntu ajye agisangayo afate isomo ashaka ibyerekeye umuhanda ibyerekezo imibare kubara abyigiye byiyigishe atagombye kujya mu masomero cyangwa se kujya kugura ibitabo hirya aho niyo niyo nicyo cyiciro tugezemo abasore nkamwe ndetse n'abantu bakuze ugenda wumva ukuntu basitara cyane ku kinyarwanda baganira n'umuntu uti yamajije yamajije kugenda baganira n'undi cyane cyane abize ati ndagiye gusipendinga ibintu aba bantu bakwiye gufashwa mu by'ukuri kubafasha ni uguca mu miyoboro mikuru y'itangazamakuru ubwo rero tujya kuri radiyo ubwo tujya kuri televiziyo tujya no ku mbuga nkoranyambaga tukavuga tuti dore bavuga batya ntibavuga batya bigahoraho buri gihe urumbajije uti ese mubona ko hari icyo bihindura icyo tubona kizima cyiza twishimira ni uko abantu mu masengero mu aba- abayobozi ababyeyi rimwe na rimwe abanyamakuru igishimije ni uko rimwe nabona umuntu atangiye kuvuga yashyiramo ijambo ry'icyongereza akigarura agashaka iry'ikinyarwanda ibyo byerekana ko yumvise ubutumwa Izo- nicyo gipimo twavuga n'uturebera gutira ntushobora kwibuza gutira ijana ku ijana biragoye iyo indimi zi- zihuye byanze bikunze ziraterana umuvuduko w'ikoranabuhanga kugira ngo ukumire amagambo uzana bya nyabyo ni ugushaka amagambo y'ikinyarwanda ashatswe mu kinyarwanda avuga ibyo ayo magambo y'abanyamahanga avuga iyi kaze yitwa kompiyuta ukihutira gushaka ijambo rivuga icyo kintu ni ukukiga none ukaza kucyita izina muribuka ko haje amazina menshi ndetse abantu bamwe bamwe bati ngo ni mubazi kuko kibara neza abari mu mudasobwa ubu ngira ngo mudasobwa niryo jambo rizamuka cyane kurusha irindi ubwo rero rizafata ribe rivuze iki gikoresho cyitwa kompiyuta mu cyongereza twegeranyije amagambo bita muga amuga ni amagambo akoreshwa mu myuga amagambo ibihumbi mirongo inani na birindwi kugira ngo tuyahane abantu kugira ngo abantu babone aho bazajya bavoma amagambo ntibakomeze kuvuga ngo nta kundi twabigenza kuko nta magambo ariho ikinyarwanda kirakennye nta magambo yo kuvuga ibintu bigezweho ingaruka zo ziragaragara iyo winjije ijambo rimwe rifata umwanya w'ijambo ry'ikinyarwanda uvuga ngo unize amagambo icumi y'ikinyarwanda urumva ko ururimi rwawe rusubira inyuma uragenda uniga urwawe ahubwo winjiza urw'abandi
adorin yego wari uzi ko u rwanda rufite amahirwe ataboneka henshi muri afurika yo kugira ururimi rumwe ruhuza abenegihugu bose ari rw'ikinyarwanda abanyarwanda dukwiye guterwa ishema n'uwo murage w'agaciro twasigiwe na ba sokuru kugira ngo rukomeze kuba ipfundo ry'ubumwe n'iterambere dore ko tumaze kumva ko iyi nteko ishinzwe gusigasira ururimi ifite uko ifasha abataragize amahirwe yo kuvukira mu rwanda Crispe ndabona iminota iri kunyaruka cyane gusa mbere yo gusoza reka turebere hamwe ibyo twagarutseho mu kiganiro ejo cy'uyu munsi nawe tutandukanye na nakundana nawe nakundana nawe
twaganiriye ku makimbirane ashingiye ku muco nyarwanda by'umwihariko imyumvire ku rurimi rw'ikinyarwanda gusa twibanze ku iterambere n'imikoreshereze yarwo
dore icyo urubyiruko mu karere ka ruhango babivuzeho mbona ahanini biterwa n'iterambere turi kugenda tugeramo biterwa n'amateka yaranze u rwanda aho abanyarwanda babaye mu bihugu bisa nkaho bitandukanye
twaganiriye kandi na bamwe mu bakoresha ikinyarwanda nyamara barakuriye hanze y'u rwanda Uba- rimwe nigeze kuvugana ahubwo uwampa nkaziturira muri no man's land hariya hagati y'u rwanda na uganda ko n'ubundi mu rwanda niba ari kunyi- ku- gushaka bari kunyita umugande n'ubugande bari kunyita umunyarwanda ubuso ndi uwahehe
nuko mu nteko y'ururimi n'umuco batubwira icyo bateganyiriza abanyarwanda batazi ikinyarwanda bitewe n'aho bavukiye cyangwa se bakuriye aba bantu bakwiye gufatwa mu- kubafasha ni ugucunga